iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na edi rwema turabaramukije mwese nshuti aho muri hose ikaze kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro murisanga mbere yaho ariko edi rwema atubwire amwe mu makuru agezweho uyu munsi urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge aho ni mu rwanda rwasubitse ubugira kabiri urubanza rw'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi umwari diane shima rwigara murumuna we na nyina umubyara kubera inzitizi zikomeje kugaragaramo uruhande rw'abaregwa ibyaha byo kugambanira guteza imidugariro muri rubanda bo mu muryango wa rwigara baravuga ko ubushinjacyaha butabahaye dosiye ngo bategure urubanza Eric bagira ubusa yakurikiranye iburanisha rya none Eric izo nzitizi zivugwa muri urwo rubanza zishingiye ku ki
ego egirwemo nk'uko wari umaze kubivuga izo nzitizi zishingiye kuri urwo rubanza zishingiye ku kubura dosiye y'urubanza baregwa baregwa baravuga ko batigeze bahabwa dosiye y'urubanza haba mu bushinjacyaha uyu munsi noneho nibutse ko ku munsi wa kabiri w'iburanisha hagaragaye umunyamategeko uwo baburanira ari we metere buhuru Pierre celestin yavuze ko yagiye mu bushinjacyaha mu bwanditsi bw'urukiko kugira ngo arebe ko byabona dosiye y'urubanza kugira ngo abashe kuba yategurana n'abaregwa urubanza ntiyazibona ni ukuvuga ngo rero hagiye haba icyo nakwita impaka ndende haba ku bushinjacyaha buvuga buti iby'ibanze birahari twabamenyesheje ibyo baregwa hari ibyo batagomba kubona cyangwa se bitagomba kujya ahagaragara ku mpamvu z'iperereza ni ukuvuga ngo harimo amajwi bivuga ko bagiye bavugira kuri telefoni bavugana n'abantu bo hanze ni ukuvuga ngo rero urebye ari uwo munyamategeko metere buhuru Pierre celestin ndetse na nyina w'abariya bakobwa aribo diane rwigara na anne rwigara nyina adeline rwigara nawe yavuze ko mu byaha baregwa bagiye bakora icyo bita kubakiramo amarenga ngo kugeza ubu ntabwo barabona dosiye asaba ko nabo babona dosiye kugira ngo babashe kuba bakiregura hanyuma se urukiko rwigeze rwemeza ko ayo madosiye barimo basaba bazayahabwa
urukiko ntabwo rwabyeruye kuko umunyamategeko yavugaga ngo babahe inyandiko mvugo za buri cyaha ku byo bagiye bakurikiranyweho wenda nka diane shima rwigara baravuga bati yaracuze cyangwa se yakoresheje inyandiko mpimbano inyandiko mpimbano zishamikiye ku rutonde yajyanye muri komisiyo y'igihugu y'amatora rugaragaza cyangwa se rushyigikira kandidatire y'igihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda nuko akavuga ati rero kugira ngo tubashe kumenya koko niba koko ayo masinyatire yaracuzwe twagombye kuba dufite iyo dosiye urukiko rero rwavuze ngo hari iby'ibanze bigaragaza ko babamenyesheje nyine ku buryo ukurikije n'uko baburana ifunga n'ifungurwa ntabwo ari umwanya wo kugira ngo bategeke ubushinjacyaha bubashe kuba bwatanga buri nyandiko mvugo ya buri kirego kugira ngo kuko ngo bikiri mu iperereza eric bagira ubusa amakuru atugeraho ni uko abantu mu iburanisha ry'uyu munsi bari benshi ku buryo icyumba cy'urukiko cyari cyakubise kiruzura abo bantu bari mu ngeri zihe
edi rwema nk'uko umaze kubivuga aho ngaho urukiko uretse no gukubita icyumba cyuzuye ubundi hasanzwe harimo ibice bibiri ariko bari bagerageje gushyiramo ibice bitatu ni ukuvuga ngo binjijemo izindi ntebe kugira ngo babashe kubona aho gukwirwa ariko biranga kugeza aho bifashishije indangururamajwi ni ukuvuga ngo rero ugiye kuri izo ngeri wahera mbere na mbere ku bashinzwe umutekano abashinzwe umutekano baba bari bambaye sivire wenda basanzwe bazwi ariko noneho ugiye no ku bapolisi hari abapolisi benshi cyane ku buryo bugaragara haba mu rukiko haba no hanze kandi benshi bafite imbunda wajya rero nanone ku bantu mu basivire basanzwe bazwi hagiye hagaragara abasivire benshi cyane wenda no mu muryango wa rwigara hagaragaye bahungu be babiri aribo ubu ngubu badafunzwe hagaragayemo rero n'umunyapolitiki perezida fondateri w'ishyaka ps imberakuri bwana cyangwa se metero bernard ntaganda yagaragaye muri uru rubanza navugishije urubanza rurangiye arambwira ngo kuza muri uru rubanza kuri we no kugurizanya we na mugenzi we kubera ko ngo we nawe agenda afungwa afungurwa buri munsi yashatse guha ikiganiro abanyamakuru kugira ngo agire icyo abivugaho mu bihe bitandukanye bagiye bamuburabuza banga ko agira icyo avuga ariko hanze yagize icyo atangaza avuga ko u rwanda ryanze bikunze demokarasi igomba kuhaba nko mu bindi bihugu kuko agaragaza ko cyangwa se yumvikanisha ko mu magambo ye ngo u rwanda asakarwa eric bagira ubusa urukiko rwigeze ruvuga iyindi tariki y'iburanisha ry'uru rubanza
itariki y'iburanisha ni ku itariki cumi n'imwe ndibwira ari ku wa gatatu azaba ari mu gitondo n'ubundi ku isaha ya saa tatu za hano mu rwanda eric bagira ubusa urakoze cyane komeza udukurikiranire iyo nkuru
ndagushimiye dirwema
ndabashimiye rero edirwema na eric bagira ubusa kuri iyi nkuru yerekeye urubanza rwo mu muryango wa rwigara iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere mu masaha ataha mbibutse rero ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mwese rero murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi murisanga nshuti nongere mbaye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika amahoro iwacu bibiri na cumi na karindwi ishyirahamwe riharanira gukangurira abanyarwanda impinduka ni muvoma itari ya politiki iharanira impinduka ya demokarasi mu rwanda yatangiye mu mpeshyi y'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi gukangura iby'icyo gikorwa byatangiriye ku mugaragaro mu mujyi wa mureyari mu gihugu cya canada ku itariki ya makumyabiri na kabiri y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wabanje wa bibiri na cumi na gatandatu nibwo abagize iryo shyirahamwe batanze ikiganiro mbwirwaruhame hakorwa n'urugendo hagamijwe kuganira n'abanyarwanda bakagezwaho gahunda y'ubwo bukangurambaga ni uku ku itariki ya cumi na karindwi ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi abagize iri shyirahamwe batangije ku mugaragaro gahunda yiswe debu d'une revolution verte yatangarijwe i buruseli mu bubirigi mu kiganiro n'abanyarwanda abateguye icyo gikorwa bavuze ko bagamije mbere na mbere gukangurira abanyarwanda bari mu gihugu ndetse no hanze kumva ko nta wundi muntu uzabazanira impinduka mu rwanda atari bo ubwabo muvoma amahoro iwacu bibiri cumi na karindwi yasabye ijambo ijwi rya amerika uyu munsi mu kiganiro muri isanga twatumiye umuvugizi wayo muri amerika ya ruguru ni ukuvuga canada na leta zunze ubumwe za amerika ni bwana fredi usaba uwera muduhe rero telefone zanyu tuze kubaha ijambo muri kiganiro mutange ibitekerezo cyangwa se mubaze telefoni yacu nyibibutse ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe twakire noneho umutumirwa wacu bwana usaba uwera fredi uraho urakomeye
muraho neza eugenie ikaze ku ijwi rya amerika murakoze cyane kuba mumpaye ijambo uyu munsi nanjye mbashimire cyane rwose uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire kuri iyi muvoma mu gutangira mwatubwira uko iki gitekerezo cyo gushinga iyi muvoma y'ubukangurambaga yiswe amahoro iwacu bibiri cumi na karindwi cyaje
murakoze cyane eugenie mbere na mbere nagira ngo mbanze mbashimire kandi nshimire ijwi rya amerika ryaduhaye umwanya kugira ngo tuganire n'abanyarwanda kandi tubagezeho gahunda yacu yiharanira kuba mu rwanda haza impinduka ishingiye kuri demokarasi nagira ngo nibwire abanyarwanda njye nitwa Fred Usawera nkaba mba hano muri Canada nkaba ari umuvugizi nk'uko mwabivuze w'amahoro iwacu muri Amerika ya ruguru hano muri Canada no muri Amerika igitekerezo rero cyo gushyiraho uyu muryango wo gukangurira abanyarwanda guharanira impinduka mu gihugu cyabo cyaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu cyishyizwe hamwe n'abasore n'inkumi bari cyane ku mugabane w'uburayi bavuga bati mbese hakurya iki ko tubona mu gihugu cyacu ubu ngubu ubutegetsi buriho bwa fpr bushaka kwikubira kandi bigaragara ko gahunda yo guhindura itegeko nshinga ishobora kuzashyirwa mu bikorwa noneho na perezida kagame wari ugejeje hafi ku gihe cy'irangira rya manda ya kabiri ashobora kongera kugirwa perezida hakurikijwe guhindurwa amategeko nkuru niko icyo gitekerezo cyaje twishyira hamwe dutangira icyo gikorwa cyo gukangurira cyane cyane mbere ya byose abanyamahanga abo twakwita hano sinzi uko nabita mu kinyarwanda abatakisiperi abishyura imisoro mu bihugu byabo bifasha igihugu cyacu kugira ngo tubumvishe ko imfashanyo u rwanda rubona zagombye gukoreshwa mu buryo bwo guharanira demokarasi mu gihugu cyacu ko ariko uko bigaragara zikoreshwa nabi ariko nanone tukongeraho ko n'abanyarwanda tugomba kubakangurira icyo kintu bakumva ko aho bari bose bagerageza gushyira mu gaciro bakareba ibibera mu gihugu cyabo noneho bagaharanira iyo mpinduka ni ukuvuga rero ko ari muhuriyemo uwo muryango cyangwa se iyo muvoma muri abanyarwanda n'abanyamahanga rwose rwose dufite abanyamahanga badushyigikiye baba mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se aho turi haba hano muri canada amerika cyangwa se muri afurika n'ahandi intego muri makeya ni iyihe intego ni ukureba uburyo abanyarwanda nk'uko nabivuze tubakangurira gushyira hamwe ni ugutuma abanyarwanda ubwabo bafata iya mbere bakaba aribo basaba impinduka nk'uko tugenda tubibona hirya no hino mu bihugu bimwe bya afurika aho abategetsi bashaka kwikubira ubutegetsi abaturage baho aribo bavuga bati turabyanze ibi birahagije nk'uko babivuga cyane mu cyongereza bati inafu izi dukeneye ko ibihugu byacu biyoborwa n'abantu cyane cyane baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi baharanira inyungu zacu
nk'uko nari mbivuze mu kanya mbere y'ikiganiro mwambwiye ko mwatangiza icyo mwise une revolution verte ni ukuvuga revolution y'icyatsi kibisi umuntu abishyize mu kinyarwanda biri amahire ko idatukura ibara ry'umutuku ni akenshi riba risa n'irivuga amaraso icyatsi kikagaragaza icyizere muri make ari amagambo y'igifaransa muvuga ngo debu d'une revolution verte mwashatse kuvuga iki icyo twashatse kuvuga ni uko twatangije urugendo rw'abanyarwanda rugana ku mpinduka kandi ibyo ngibyo tukaba aribyo twiyemeje inzira ishobora kuba ndende ariko rero tuzi neza ko aribwo buryo bwonyine abanyarwanda bazashobora kongera guhagarara bemye mu gihugu cyabo noneho rero tukabakangurira nyine gukora uko bashoboye bakumva neza water stakes ntabwo nzi uko nabivuga mu kinyarwanda mbese icyo bagomba guharanira kugira ngo igihugu cyabo gitere imbere kandi kigarurwemo amahoro arambiye kigarurwemo uburenganzira bwa muntu aho buri muntu wese yumva afite ijambo akagenda yemye mu gihugu cye afite uburenganzira nyabwo kandi buharanira kuba yatera imbere amahoro ariko arahari mu gihugu nta kibazo gihari
ntabwo twavuga ko hari amahoro kubera yuko ahari amahoro burya abantu barisanzura kandi bizwi neza ko mu rwanda nta bisanzura gahunda yo kuvuga ngo amahoro ari mu rwanda tuzi neza ko abantu bari ku butegetsi ariyo bahora babwira abantu buri munsi ariko ndagira ngo twumvikane yuko ayo mahoro bavuga ntabwo mu gihugu kirimo amahoro wajya ugenda metero eshanu cyangwa icumi buri hose uhasanga umusirikare ufite intwaro zikomeye na marokete n'ibindi byose aho abantu bahora bari ku marondo ngo umuntu yumve ko ari amahoro kandi ibyo ngibyo ubundi busanzwe bikoreshwa nk'uburyo mu bihugu birimo intambara
mumaze igihe gitoya mutangije uyu muryango yimuvama amahoro iwacu bibiri cumi na karindwi muri make hari ibyo mumaze kugeraho bifatika mwagerageza kudusangiza birahari birahari kugira ngo nk'uko nabivugaga mu byo twari tugamije bya mbere dufatanije n'abandi kandi nabo bari muri gahunda yo gushaka impinduka byari mbere na mbere kumenyesha amahanga ko ibibera mu gihugu cyacu byerekeranye na politiki ari ibinyoma ko batagombye kwita ku byo amahanga cyangwa leta y'u rwanda ibwira amahanga ivuga iti ubutegetsi burakunzwe abanyarwanda bose barashaka ko perezida kagame akomeza kubayobora mu mahoro tubagaragariza ko ibyo byose ari ikinamico cyane cyane duhereye nyine ku ihindura ry'itegeko nshinga ngira ngo bimaze kugaragara ko na nyuma y'amatora byagaragaye ko igikorwa twakoze twashyizemo ingufu nyinshi dufatanyije n'abandi bose bimaze kugaragara ko amahanga yabyumvise kubera ko ukurikiye kominike zagiye zitangwa n'ibihugu bimwe na bimwe bifasha u rwanda ugakurikira iby'abanyamakuru byandika ubu ngubu bigaragara neza ko iyo ntambwe yatewe
ariko abaturage nibo bisabiye perezida basaba ko iryo tegeko nshinga rihinduka kugira ngo nyine akomeze abayobore akomeze ibyo yatangiye ntabwo ari ari we wabibategetse reka da ibyo ngibyo iyo ubikurikiye hari abanyamahanga bamwe babyumvaga batyo ariko nabo baje gusanga ko ari ikinamico rwose ari no gufata abanyarwanda nk'abantu batagira ubwenge kubera iki kubera yuko byagaragaye neza ko kandi icyiza dukundira igihe tugezemo ni uko n'amakuru agenda abantu bakisobanura kandi abanyarwanda bazi ubwenge bakisobanura ngira ngo mwagiye mubikurikiraho abanyarwanda bagiye babyivugira ku maradiyo mbese no mu rwanda bavuga bati reka dati ngewe baje baransinyisha bambwira ko tugiye gutora bamubaza bati se ugiye gutora nde akanavuga ati simuzi ibyo byose rero byagiye bigaragara ko ari ikinamico bakoze ntabwo ari abanyarwanda bahisemo ko itegeko nshinga rihindurwa ahubwo ni gahunda yashyizwe mu bikorwa yo kugira ngo bakandamize abantu baboburije babasinyishe impapuro noneho nibarangiza bakore icyo nakwita teyatere ku mahanga ku mahanga kugira ngo berekane kubera ko mu rwanda ibigaragara ni uko leta iriho yamaze kumenya ko amahanga akunda kubona yuko abaturage aribo bashyigikiye abategetsi babo ibyo rero bakoze kugira ngo bashobore gukomeza kubona imfashanyo kugira ngo bashobore gukomeza guha kagame agaciro mu gihugu naho ubundi ntabwo ari abanyarwanda bahisemo
ariko umuntu yumvise uko muvuga iyi ntego cyangwa se gukangurira abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga ibyerekeranye na demokarasi mu rwanda no guharanira impinduka ntaho bitandukaniye n'ibyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi haba hari intego mufite yo kuzabamo ishyaka rya politiki oya twebwe ntabwo duteganya kuba ishyaka rya politiki kubera ko ukurikije mu mateka y'isi hirya hino usanga ko amashyaka ya politiki yo ubwaba afite gahunda yabo gahunda yabo ni ugufata ubutegetsi twere ibyo ntabwo ari byo tugamije twebwe icyo tugambiriye mbere na mbere ni ugu gushyira imbere agaciro ka muntu gushyira imbere uburyo abanyarwanda bahitamo kwishyiriraho institution zibarengera gushyiraho amategeko arengera abantu abaha uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo bakisanzura bakagira uburenganzira bungana bakagira amategeko abarengera bose ibyo rero bikaba ariyo gahunda twiyemeje kandi dukomeza
ndagushimiye cyane rwose Freddy usaba uwera kuri iki kiganiro turimo kugirana nkaba nizera ko abakurikira ijwi ry'amerika bari bubashe gusobanukirwa neza kurushaho mu kanya nagira ngo tujye ku murongo wa telefone nk'uko iki kiganiro nyine muri isanga giha ijambo abakunzi b'ijwi ry'amerika twakire wa mbere terance uranyumva
yego ndabumva cyane urahagana hehe irindi zina ryawe ni irihe
tuyisenge terase akaba ndi mu ntara ya muyinga komine giteranye mu burundi
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo icyo nashaka gushyikiriza iyo nashaka nemeranye nawe bavuga yuko atabyisanzure buriho mu rwanda ndafatira kuri ibyo bintu bijyanye n'amatora ni ukuvuga inyuma y'aho perezida kagame amaze kuronka iturufu ijyanye y'uko habaye jenoside mu rwanda hagiye harabaho ikintu cyo gushimiza ubwoko bumwe nabwo burabura abantu babusitena bamaze kubura ababusitena ikiba iturufu y'uko biboneka y'uko ariwe ariko arakura igihugu kure ikabibandanya bigenda nk'uko aho bigeze ubu abari bazi byinshi ku rwanda no kuba bo bushyigikira ku bintu bijyanye no kwisanzura babura inguvu bamaze kubura inguvu n'imyaka myinshi aguma atwara yisubiza yisubiza aguma agikenyura ku buryo hariho abantu benshi bakizwa n'abanyagihugu kandi batoroha ahantu bavugira kuko uko biboneka neza umupolitiki aje ari konte y'ibyiyumviro byiwe ikintu cya mbere kibanza kuza ni kumuburagiza no kumushyira mu gashe ikindi nacyo abanyagihugu yewe nagiye kenshi nzandaganira na bamwe mu banyarwanda baravuga yuko ugize ikintu uvuga kiri konte hariho abantu baba bagejwe kuvuga ibyiza gusa ku gihugu bavuga ibyiza gusa ku muntu atwara igihugu wowe rero witeye ukavuga ikintu kitagenda neza amakuba ashikira iwawe ukangazira aho rero kabisa biraboneka neza yuko atari berite iriho mu rwanda kandi nabo bari hanze nabo nyine ikintu ntiwoza kukivuga mu gihugu mu gihe gisanzwe kiriho ugishyigikira ariko bamaze nabo nyine baramaze kubona yuko atari berite ihari ni nayo mpamvu iyo revolisiyo bepesi zimenya uko bayivuze ishobora kuba yoroshye amahoro iwacu kandi urumva yuko ari abayitena baba hanze n'abanyarwanda nabo nyine iyi terance urakoze kuri iki gitekerezo cyawe ubwo turaza kumva hari ushobora kuvuga ati wowe ibyo uvuze ni ibyo wabwiwe uri hanze utari mu rwanda ubwo abari mu rwanda baraza kutubwira nabo ibitekerezo byabo urakoze cyane
no mu rwanda narahashyitse narabibonye
ubwo turakomeza urakoze cyane reka nawe murakoze twakire na nowa nowa uranyumva yego ndabumva ye urahagana hehe irindi ryawe ninde nyandwi ni mu gisagara cya bujumbura ye
yego je ngomba kumubaza nk'ibibazo bishika bitatu ndiko ndumviriza neza uwo mutumire ndumva neza ko ari umunyarwanda mugabo ataba mu gihugu Mm, aba muri ngomba canada kumubaza eh, aba muri canada Mm, ngomba kumubaza ikibazo cya mbere gituma yasha- ishimye gushinga ishira iryo shyirahamwe rivuga yuko ari iby'impinduka rijyanye n'igihugu ciwe akarishingira mu mahanga atashoboye gufata iryo shyirahamwe akarishinga mu gihugu akarondera n'ababanyi bo mu gihugu kugira ngo babe bari mu gihugu ciwe kugira ashobore gushikiriza ivyiyumviro ari mu mu gihugu ciwe ntabishikiriza ari mu mahanga mhm.
ikibazo cya kabiri umuntu ariko arumviriza neza eh, ukuntu avuga Mm.
biragaragara neza yuko iryo shyirahamwe rigomba kumera nk'irikumenga rigomba kumera nk'itavuga rumwe na leta yabo leta yo mu rwanda biragaragaza neza iyo uri kurumviriza iyi mvugo ziwe bire- n'imvugo zisanga n'izi- n'izo batavuga rumwe na leta b'icyo gihugu yovugisha ukuri uko byaba bimeze yuko baba bafatanije n'ayo mashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu rwanda Mhm.
Eh, ikibazo cya gatatu nagomba kumubaza yego
intumbero y'iryo shyirahamwe ryabo ni iyihe iyo mpinduka iyo mpinduka niyo gupinga umukuru w'igihugu cy'u rwanda cyangwa niyo kugira ngo ntasubire kuyobora u rwanda nicyo cyiyumviro cy'iryo shyirahamwe ryabo kuko ndiko ndumviriza mu byiyumviro ashikiriza Mm.
birumvikana neza yuko adafise ibi- ivyiyumviro byo guteza imbere igihugu menga ivyiyumviro bimwe Urabivuga ndumva ushingiye ashikiriza kuki?
iryo shyirahamwe ryabo kuntu rikora Mm. U- ushingiye Rikora kuki nk'uko uvuga ko badafite menga- ibyiyumviro byo guteza imbere igihugu
sa ushingiye kuki wumva- uvuga ko bataza badaharanira guteza imbere igihugu
igituma mvuga ati igituma badashigikira ivyiyumviro byo guteza imbere igihugu Mm,
mu mvugo zabo urumva bashigikira bashira imbere ivy'ubutegetsi kuko ngo umukuru w'igihugu cabo yuko ari we ariko araba arababera intambamyi ku bijanye n'amatora kugira ngo ngo abanyepolitike bagire intuze mugabo ntariko aravuga ukuntu kugira ngo yokwegera abanyagihugu imigambi irashe apana yo gupinga umuntu kanaka
mhm.
kugira ngo umuntu a- aje muri politike muranyumva ye turakumva komeza hanyuma wanzure kugira ngo twa- tubashe kwakira n'abandi ego kugira umuntu ajya muri politike bisaba ko abanza kwemerwa n'abanyagihugu Mm, rero nabo reka ariko arashinga amashyirahamwe nk'ayo byiza si ukugenda apinga umuntu kanaka ahubwo agenda atwaye imigambi mu banyagihugu hagati mu gihugu kugira ngo bishobore ku- gutuma yumvigwa cyangwa yemerwa n'abo bantu hanyuma bigaca bitera bituma bamwiyumvamo hama akazogera igihe cy'amatora bagashobora kumutora bamuzi babona n'imigambi yoba afitiye igihugu mugabo iyo migambi yo kuba bariko arapinga n'umukuru w'igihugu kanaka ibyo si yo ntumbero nziza y'iryo shyirahamwe iryo shyirahamwe yoraba mu ntumbero agira ashyire imbere z'iterambere zo guteza imbere igihugu bashyire imitahe mu banyagihugu mu rwanda hariho abanyarwanda benshi bakenye hariho n'abandi bamerewe nabi mugabo we yibereye muri canada iryo shyirahamwe ryiwe ariko ararikora kandi we urabona yuko riko riratera imbere Yeah, mugabo twumve- ntiyinjire mu gihugu yeah.
kugira ngo yumvirize ivyiyumviro by'abanyagihugu Nowa, ikibazo- abanza bateze imbere Ye, no ikibazo cyawe cyumvikanye reka ag- agire agusubize mbere y'uko twakira abandi ndagushimiye cyane Ah, arakoze nawe rwose nyambi yumbaje ibibazo byiza kandi ah, bigaragara ko ah, akeneye ko musobanurira gakeya nanone ku byo tugamije reka mpere kuri iki kibazo cya nyuma abajije avuga ati intumbero ni iyi ati kuki ati ibyo muri kuvuga eh, bisa naho murwanya umuntu ntabwo twe turwanya umuntu ntabwo ari perezida kagame turwanya gusa turarwanya sisiteme turarwanya uburyo igihugu eh, kiyobowe kandi rero akagira ati imigambi ni iyihe imigambi yo guteza imbere twebwe nk'uko nabivuze ntabwo turi ishyaka rya politike ishyaka rya politike burya niryo rigena imigambi y'uburyo rizayobora uburyo rizateza imbere abaturage twebwe ibyo dushaka guharanira niba asobanukiwe neza n'uko rimwe na rimwe sosiyete sivile ikora eh, ni uguharanira imibereho myiza y'abaturage guharanira yuko ayo mashyaka ya politike ayajya aho ariyo yose yaba fpr ubwa- kuko ndibutsa ko eh, ashobora no kujya kuri site yacu akareba mu byo twasabaga cyane cyane mbere y'uko aya matora bayashyira- bayafifika akajyaho twasabaga y'uko fpr mu byo twasabaga ishobora gutanga undi mukandida utari perezida kagame uti kuki kubera ko bimaze kugaragara ko aho uko byagenda kose ntabwo umuntu umwe umuntu umwe rukumbi ari we ushobora kuba afite ububasha bwo gutegeka ngo ayobore ah, abaturage b'igihugu cye cyane cyane tubize nk'u rwanda cyangwa tugafatira ahandi kuko umuntu yarambye cyane ku butegetsi gutya birahakananirwa agakora n'amakosa kandi biragaragara ko amakosa mu rwanda agenda akorwa Eh, ibyo rero nkaba nasobanura nowa yuko twebwe intumbero yacu ari ukugira ngo dufashe abanyarwanda kumva ko ibyo bintu bigomba guhinduka kubera yuko mu mateka y'u rwanda kugeza ubu ubutegetsi bwagiye busimburana abategeka igihugu bapfuye bishwe cyangwa se kera tugiye no mu gihe cya- cy'ubwami umuntu ibyo bitaga ngo kunywa umuntu ntiyashobora gutegeka hari uwategekaga ariho akiri agifite ubuzima ibyo rero tubona ko ari ibintu bigomba guhagarara bikagomba kuvaho abanyarwanda eh, bagashyira hamwe bakareba uburyo eh, bagena noneho igihugu cyabo kikagendera ku mategeko agaragara atuma habaho impinduka ya demokarasi ubutegeko ubutegetsi bugenda busimburana mu mahoro ubwo ndumva ibyo mbisobanuye Eh, ikindi aravuga ati uwashyizeho mwashyizeho biragaragara ko mwashyizeho wicarira muri canada mu bushyuhe mugashyiraho ishyirahamwe ngo rishaka gufasha abanyarwanda kuki mutajya mu gihugu Eh, nagira ngo mumenyeshe ko eh, nda- we ari i burundi ngira ngo ibibera mu rwanda arabikurikira kandi natwe turabikurikira twe nyine eh, twagerageje kubitwara dutyo kubera yuko dufite amahirwe yo kuba turi mu bihugu aho dufite ubwisanzure ubwo bwisanzure dufite rero dushaka kubukoresha kugira ngo dufashe abanyagihugu bacu aho bari kuko ibigaragara mu rwanda kuva uri mu gihugu ubu ngubu i- i- iki- uru- urugero namuha ngira ngo wenda mbere y'uko ikiganiro cyacu gitangira yakurikiye amakuru yanyu hano aho eh, mugenzi wanyu eric bagiruse yatubwiraga ku byerekeye urubanza rwa rwa rw'umwari rwigana na famiye ye Eh, abo bantu ubwabo bagerageje kugira icyo bavuga ku bibaho n'akarengane mu rwanda kandi si bo bonyine abandi bagenda bicwa Ah, aho- aho- aho hari ba kagwa rusereka twavuga hari ba victoire ingabire eh, bagerageje bwa mbere kumanuka bakajya mu gihugu batereka tuze dufatanye n'abanyarwanda nabo ubwabo kubera ko ubutegetsi bufite ubwoba bw'uko abaturage koko bakumva ko impinduka ari ngombwa bagafata bagafungwa hari abandi bishwa twavuga ba mushayidi nabo bafunzwe twavuga ndetse n'abandi bamwe nk'umu- tuvuze par exemple nk'u- nk'uriya mu- mu- mu- mu- mu- mu- muhanzi kizito mihigo gusa wazize ko yazirimbye indirimbo avuga ko abantu hagomba kuba une vraie reconciliation abantu bose bakumvirwa ko abantu bareshya ko impfukanda ari zimwe ko nta ruti urundi nawe bakamufata bakamufunga ubwo nowa rero ngira ngo yakumva ko eh, gukorera mu gihugu ubu ntibyoroshye ariko niyo mpamvu twebwe turi hanze tuvuga tuti reka dushyire hamwe ingufu noneho kuko n'amaherezo ni mu rwanda erega niko bizagenda kubera yuko ubu ngubu turi hanze turavuga tuti dufite uburyo bwo kwisanzura dufite uburyo dushobora gutanga ibitekerezo kandi n'abari mu rwanda tukabafasha Eh, muri ubwo buryo bakabyumva tugakangurira bose buri muntu wese ko yashyiraho ake kugira ngo bishoboke ndibwira ko wamuha na site aho yashobora kubona andi makuru ibyo byose ibyo byose ashobora kujya no kubireba kuri site yacu yego urakoze jeni donk kunyibutsa ako kantu ashobora kujya kuri site yacu ama www amahoro iwacu dati orugu point orugu ashobora kugenda akareba akareba icyo tugamije akareba za kominike twagiye dusohora akareba ibintu byose tugenda dukora ashobora no gukomeza kudukurikira ku rubuga rwacu rwa facebook akabona amakuru yacu ndizera ko musubije
hari n'uwitwa nitanga jean dodieu mbere ko dusubira ku murongo wa telefone hari nitanga jean dodieu wari uvuze ati mbese ko bahera iyo za buraya ati twe urubyiruko turi mu makambi bazatugeraho ryari ko ahanini ari twe turi kurengana
arakoze cyane n'itanga iyo ni gahunda imwe muri gahunda dufite gahunda imwe mu zo dufite ni uguharanira yuko uburenganzira bw'impunzi zacu z'abanyarwanda ziza ishyanga cyane cyane mu nkambi zakongera guhabwa agaciro ka muntu kubera ko bigaragara ko kugeza ubu baba mu nkambi yego ariko tugarutse ku butegetsi bubi bw'u rwanda bagahora baterwa batezwa impungenge na leta yagombye guharanira yuko bataha iwabo mu mahoro tukagira ngo mubwire ko rero rwose ahumure turabatekereza dufite gahunda bidatinze bazabona tubasesekaraho kubera ko nabyo ni ibintu bisaba imyiteguro kugira ngo tutagenda tubabwira tuti dore dore ibintu ibintu bimeze bitya hanyuma bakazategereza amaso agahera mu kirere tuwitega kugira ngo igihe tubagereyeho tube tubabwira tuti dore gahunda imeze itya duharanira ibi n'ibi ariko ibikorwa byacu turabikomeza nawe abishoboye ashobora kudukurikira kuri site yacu akareba ibyo dukomeza gukora cyangwa se ashobora no kutwandikira tukajya tuganira tukamubwira ibyo dukora ibyo ari byo twibutsa abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga turaganira na muvoma cyangwa se umuryango amahoro iwacu bibiri cumi na karindwi ukorera mu bice byose ni mu mpande zose z'isi ariko turi kumwe n'umuyobozi w'iryo shyirahamwe muri amerika y'amajyaruguru bivuze canada na leta zunze ubumwe za amerika nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire na joel joel turi kumwe
turi kumwe irindi ryawe n'indi urahagana he
imyonzima joel ndi mu mujyi wa kigali yego
murakoze cyane kutwakira nawe murakoze kuduhamagara
nagira mbaze umutumire ko ishyaka ryo ariko nako ntabwo ari ishyaka ni muvumo amahoro iwacu yavuze ngo ntabwo ntabwo bagamije kugira gushinga ishyaka nta nubwo ari ishyaka kandi ugerageje kumviriza ibyo yasobanuye aravuga ngo icya mbere bagomba kugeraho ni uguhindura ingaruka z'imiyoborere mu gihugu ni ukuvuga ngo iyo hariho muvuma cyangwa se demokarasi bati dushaka guhindura demokarasi tuwe evolisiyo muri demokarasi nuko ntayiba ihari mbega ndagira mubaze izo mbaraga yitwaje afite zizahindura demokarasi abanyarwanda biyumvamo ubu ziba zingana iki mbeko ari muri canada akaba yarayishingiye iyo i buruseli
muri canada yoba yaratangiye wari muri canada
we ari muri canada bayitangiriye i buruseli mu bubiri mbega yoba yaratangiye gukangurira abo baturage mu gihugu hagati cyangwa arabivuga gusa bisanzwe aho yibereye iyo ngiyo i mahanga ariko wowe nk'uri mu rwanda nk'umuntu uri i kigali mu mujyi uramuhamiriza ko iyo demokarasi ihari
ngewe icya mbere ngewe ntabwo ndi umunyarwanda ndi umurundi usibye gusa ko ndahamaze igihe urumva ko n'ikinyarwanda kivuga neza cyane rwose
aho ngaho ngerageje kureba icyo navuga icya mbere ubuyobozi bwo mu rwanda ni ikintu cya mbere cyaganje kandi inaha mu rwanda demokarasi uhata abaturage ubwabo bonyine baraguhamiriza ko ati demokarasi irahari ariko wanyura hirya wareba ibikorwa biri gukorwa ugasanga hari bamwe babyinubira batabyemera na cyane cyane umutekano bamwe bamwe bifuza yuko hari icyohinduka cyangwa se bari muri ayo mashyaka atavuga rumwe na leta usanga bari gukurikiranwa cyane ikindi nashaka kumubaza mbere naza mu gihugu naza indishyi izo mbaraga akazibona akaza mu gihugu hagati ubwo aratekereza yuko nta ngaruka mbi bizamugiraho kuko aho ngaho icyo bigamije sendofe ni ukuvuga ngo iyo ntuze iyo revolisiyo yiwe izavamo icyo twakwita ishaka
Yavuze ko twatabigamije.
niba nibamara guhindura iyo revolisiyo yabo ya demokarasi bakabona hari icyo bagezeho baratekereza kuza ku- bafite ubahagarariye aza wenda azabayobora muri icyo gihe cyangwa se u- uzaba hari icyo gihe baratekereza yuko bazakorana ibiki niyihe mishinga bumva ko bazakora izabageza ku ku, ku ntera ikomeye cyangwa se izafasha abaturage muri iki gihe babona yuko babangamiwe ibyo ngibyo nagira ngo mubaze kandi murakoze cyane no kutwakira urakoze joel reka ubwo muri makeya ah, gira icyo akubwira mbere y'uko dukomeza ah, Mm.
bwana usaba wera Eh, joel niyo nzima urakoze cyane ku bibazo mbajije Eh, icyo naheraho ni uko ngushimiye cyane kuba unavuze uti hano hari abantu binubira uburyo umuntu arakubwira ati demokarasi turayifite ariko wajya hirya ukumva ko yinubira uburyo abayeho ngibyo ibyo duharanira duharanira ko uko kwinubira ibintu byagombye gucika duharanira ko demokarasi mu rwanda kugeza ubu ntayihari umuntu arakubitirwa kujya gutora umuntu arakubitirwa kujya gukora eh, ibintu bimwe na bimwe umuntu arabuzwa kuba yakwihingira ibiryo kugira ngo atunge umuryango we ibyo duharanira ni ukugira ngo ibyo byose bivanweho Eh, ikindi nasubiramo joel ntabwo turi ishyaka rya politiki ntabwo turi ishyaka rya politiki ibyo ndagira ngo mbisobanure mbishimangire nk'uko duhora tubivuga eh, tugeze mu gihugu ni ukuvuga ko twebwe tugomba gukomeza guharanira yuko wafata ubutegetsi uwo ari we wese aharanira yuko habaho institution forte kuko igihugu cy'u rwanda igihugu cy'u rwanda ni igihugu kandi ni kinini kuruta umuntu ku rwego rwe ntabwo eh, yaba abategetsi bose bakurikirana mu gihugu cy'u rwanda barakihasanze igihugu ariko ntabwo dushobora gukomeza kwihanganira yuko buri mutegetsi uje aza akakora ibyo ashatse mu gihugu adashyize imbere uburenganzira bw'abaturage abaturage nibo bagombye kugira ijambo bakavuga bati ibi nibyo ibi si- ntitubyemera igihe batabyemera bakajya kubitorera noneho ahubwo bakabikuraho bagashyiraho ibindi bagashyiraho abayobozi bashobora kubiharanira nicyo nicyo duharanira nicyo dushaka Eh, urugero naguha rutari kure nk'aho muri region ya ya east africa Eh, ugira ngo ejo bundi wakurikiye amatora yo muri kenya muri kenya wabonye ko amatora yarabaye ariko bigeze aho urukiko rukuru ruvuga ko amatora atagenze uko agomba ko abaye a- a- asheshwe asheshwe noneho abaturage bakazongera kujya kwihitiramo ibyo nibyo dushaka ibyo nibyo dushakaho kugira ngo umuntu aze akubitire gutora umuntu yemezwe ko uwo muntu amukunze kandi atamukunda noneho higira hirya yitotomba nibamufata yitotomba bamukubita inyundo cyangwa se bamwice cyangwa ibyo ngibyo nibyo dushaka kubivaho noneho tugaharanira yuko igihugu cyacu mu mahoro ah, abanyarwanda bakibamo bubahana kandi hari amategeko abarengera bose eh, ngibyo ibyo dushaka Mhm. Ye, reka ubwo tu- twakire n'undi utege- umaze akanya ategereje daniyeli turi kumwe daniyeli uranyumva yego ndakumva Ye, irindi ryawe n'indi urahagana he ah enosa Ye. Ura- urahagana he eh ndi kigali mu rwanda Ye.
eh
Ye, hina amagambo hanyuma ubaze ikibazo cyawe ndabaza- kugira ngo twakire n'abandi ndabaza umu- eh ndabwira umutumirwa cyangwa mubaza Mm.
Eh, urabona mu mu rwanda abantu umuntu utavu- ushaka kuvugisha ukuri cyangwa uharanura ubwisanzure arafungwa kandi noneho mu- mu rwanda iyo urebye usanga abaturage abanyarwanda ubwabo bafite ubwoba iyo uteye wenyine ugira ngo uharanire demokarasi ubura abakwikiriza noneho niyo wahura n'ikibazo bagufunga cyangwa bakugendaho ntawukuvugira nibura ngo ubone ko leta yokejwe igitutu noneho icisha makeya usanga abantu baho bagira ubwoba noneho ndamubaza se me- iyo gahunda ntangiye ku giti cyanjye ni ubwa mbere numvise ko ah, uwo muryango uhari nkibaza nko mu rwanda nk'urubyiruko duhari cyangwa n'abanyarwanda bandi bashaka eh, u- demokarasi ko ibiganiro by'abantu bari hanze usanga leta y'u rwanda itabishaka kandi noneho abanyamakuru bo mu rwanda bavuga banga ku- gusoma ibi- ibiri ku- kuri interineti cyangwa ku bitangazamakuru banga kwiteranya ese tu- e, izo gahunda zabo tuzazigezwaho gute tuzajya tumenya gahunda gute kandi ubona ko uko mu rwanda bimeze ntabwo leta ishaka yuko ibintu bitavuga rumwe na leta biturutse hanze ko byinjira mu gihugu n'abanyamakuru baho usanga baba bafite ubwoba bwo gutangaza ibyanditswe biturutse hanze noneho ni ukuvuga ngo kuri ngewe ako wenda ari kwansubiza inzira rero mbona mu rwanda demokarasi mbona iracyari ndende cyakoza ntibagerageze ariko mbona bitazaborohera cyakoza cyakoza ikindi nakongeraho usanga usanga nanone bavuga ko umuntu wese utanze igitekerezo yitwa ko arwanya leta ese iryo iyo ntuza yabo nubwo nibagiwe uko yitwa ese babona leta bemerwa ese bafite gahunda yo kuzaza gukorera imbere mu gihugu
urakoze cyane daniel urakoze ndagushije no mu rya joel nawe wabazaga ngo imbaraga mufite ni izihe arakoze cyane rwose daniel mbere na mbere mbere y'uko musubiza nagira ngo muhumurize mubwire ko yego ibiba mu rwanda barakandamiza umuntu nshimye ko anavuze ati umwe umwe uvuze baramukurikirana nibyo rero nibyo umwe umwe uvuze baramukurikirana niyo mpamvu gushyira hamwe ari ngombwa aravuze ati ese mu gihugu ko tudashobora uko tubona ibintu twebwe niyo mpamvu muri gahunda twiyemeje kugira ngo dushobore kugera ku banyarwanda turakoresha cyane cyane itangazamakuru icyo bita rya interineti social media ibyo ni byo dukoresha cyane icyo nagusaba rero daniel ni uko niba koko wumva ufite umutima w'uko impinduka igomba kuba kurikirana ibyo dukora kuri yutube yutube ntabwo bazakubuza kuyireba aho ngaho ntibizashoboka uyikurikirane ukurikire ibikorwa byacu turahari turiho dufite mesaje nyinshi turi kubwira abanyarwanda uburyo turi kumwe nabo uburyo tugomba kubashyigikira kandi bagashyira hamwe bakazagira icyo bageraho hanyuma kandi ikindi kintu ni watsapu watsapu sinzi niba ashobora kuyikoresha nabwo ni uko nayo yayikoresha kandi ashobora kujya aha kontakite natwe tukavugana tukajya tweshanja ku bintu bimwe na bimwe ni gutyo ni gutyo buhoro buhoro buhoro buhoro itafari ku rindi itafari ku rindi tukagerageza kubaka ingufu ngira ngo sinzi niba yarashoboye agenda ashobora kubona ibiba hirya hirya muri afurika ngira ngo sinzi niba yabonye par exemple byabaye muri burkina faso mu minsi yashize birimo kubera muri togo ubu ngubu ibyabereye muri za kongo aho ngaho za kinshasa na hehe abantu ubu ngubu ubwo ni bwo buryo urubyiruko cyane cyane urimo gukoresha bwo kugira ngo bashobore gushyira hamwe bashobore koruganiza kominote zabo aho bari kubera yuko ni hahandi amaherezo niko bigomba kugenda niko bigomba kugenda kandi ntitugomba gucika intege dukomeze dutahirize umugozi umwe noneho dukomeze tweshanje ku buryo tugomba gukora no gutanga mesaje dukoresheje social media urakoze daniel radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga twakire na eric eric uranyumva turi kumwe yego irindi ryawe n'indi urahagana he
ndategeka imana eric abandi mu karere ka rusizi mu rwanda ikibazo njye nari mfite nari nshaka kubaza uwo mutumirwa wacu ese buriya ko iyo muvuma amahoro iwacu bayitangirije i buruseli wenda bakaba bavuga ko iri mu bice byose by'isi nkatwe turi mu rwanda nk'uko mugenzi wanjye yamaze kubivuga biba bigoranye kuba wabona ibintu nk'ibyo ngibyo bitavuga rumwe na leta umuntu abibona gute iyo watsapu yaravuze ni iyi niyo nimero watsapu bakoresha ni iyi noneho ikindi kibazo ese nta bundi buryo bacamo buryo bwemera amategeko bifashishije amahanga iyo miryango ishinzwe uburenganzira bwa muntu n'indi miryango bakaba bagirana ibiganiro bakabahuza n'u rwanda bakaba baza gukora ibyo biganiro byabo mu rwanda kuko bavuze ko atari umutwe wa politike bakaba baza ibiganiro byabo bakabikora mu gihugu indani bakabasha no kubyumvisha abaturage neza kuko bavuga ko atari politiki baharanira cyangwa barwanira atari ubutegetsi bashaka wenda ko bashobora kuba bakumvikana na leta y'u rwanda
ariko urakoze
erike arakoze cyane ikibazo abajije ni cyiza ku byerekeye iyo watsapu yacu ngira ngo ugiye kuri site yacu nk'uko nabivuze amahoro iwacu point org wabona uko wadukontakita cyangwa ugashyiraho ukatwandikira kuri info at amahoro iwacu point org hanyuma tukayikugezaho iyo nimero yacu ya watsapu noneho tukajya twishanje nta kibazo aho ngaho gihari naho ku byerekeye ibiganiro nanone ugiye gatoya mbere mbere y'uko mukomeza nagira ngo mbunganire iryo jambo amahoro iwacu ni mu ijambo rimwe uko nabibonye amahoro iwacu ni mu ijambo rimwe rifatanye rifatanye ridatandukanye murakoze noneho rero ikindi nagira ngo mubwire ni uko agiye kuri site yacu akareba hari tugitangiza iyi kampani yacu hari za poni zimwe na zimwe twasabaga ko leta ibyo yakora no kuba twaganira nayo birimo leta y'u rwanda ntabwo ishaka kugira umuntu n'umwe iganira kuko yumva ko ngo yageze iho ijya igihugu baragifashe bakigira akarima k'umuntu umwe bakumva ko rero nta muntu bashobora kuganira nawe niyo mpamvu dukurikije ko ibyo byose twabisabye ntibabyumve ntabwo ntekereza yuko ibyo biganiro babishaka kuko ntibigeze bagaragaza ubushake kandi ikindi nabwira eric ni uko tugomba kwinjizamo amatwara y'uko nta muntu n'umwe ubwo ndahera kubyara ati kuki tutaca ku bazungu tubasabe nta muntu n'umwe uzaduhindurira ibintu nitwe ubwacu mbere na mbere tugomba kubihindura niyo mpamvu ahubwo tubacaho abazungu tubabwira tuti dore ibintu uko bimeze mu rwanda dore ibi ntibigenda neza dore ibi turabona ko byagombye kugenda gutya abanyarwanda barababaye abanyarwanda bameze nk'imfungwa mu gihugu cyabo kugira ngo babyumve noneho natwe bikomeze kudutera ingufu zo gukomeza gukora ibyo dushaka kugeraho byo guha ba erika bo ba daniyeli bo n'abandi bose bakeneye umuhumekero uburyo rwose bashobora guharanira impinduka ku giti cyabo kandi rero nagira ngo mubwire eric yuko iyo gahunda yo gukomeza gufasha abanyarwanda bari mu gihugu kugira ngo bashobore kumva uko bagomba kwiyoganiza nayo tuyirimo nayo tuyirimo ubwo rero badukurikire bakurikire mesaje zacu kandi tuzakomeza kubatera inkunga uko byo dushoboye kose
twakire na xavier xavier turi kumwe
turi kumwe irindi ryawe n'indi urahagana he
ni nyirimana xavier ndi butare mu rwanda yego
hanyuma nashaka kubaza umutumirwa wacu hanyuma ko hari nk'abanyarwanda benshi badakoresha social media mu rwanda baba bakeneye nko kumva ibyo biganiro byabo ni iyihe nzira bakoramo kugira ngo abantu bose babe babyumva kandi abakoresha social media ni bakeya hariho rero nk'abandi benshi baba bakeneye kuba babyumva kandi babikeneye ubwo bakora gute kugira ngo bibe byagera ku bantu bose
arakoze cyane zaviye ati hari abantu badakoresha social media yego nibyo hari abantu badakoresha social media esike ashobora kuba wenda akoresha imeri isanzwe adakoresheje facebook cyangwa ibindi ayikoresha dushobora kukoresha nawe kandi no muri gahunda zo kugira ngo abantu bagezweho iby'amahoro iwacu ikora nayo tuyirimo nayo tuyirimo turayitegura tuzi ko bitoroshye kuko ngira ngo nk'uko zaviye n'abandi babivuze aho ngaho mu gihugu abantu baraboshywe buri muntu wese ushatse kugira ikintu akora bamumerera nabi ntabwo twifuza yuko hari umuntu wazira yuko akorana n'amahoro iwacu mu gihugu turavuga tuti reka turebe uburyo tworoganiza ibintu mu buryo nyabwo mu buryo bwiza butuma buri munyarwanda wese ashobora kwitabira ibyo dukora ariko tumuhaye uburyo bwo kubikora tumufashije muri ubwo buryo ibi byose rero ni gahunda tugomeza kugenda duteza imbere ubu ngubu turi ku byerekeye social media kubera ko tubona ari ari igikoresho gikomeye cyane kandi abantu bose bakoresha ubwo ngubwo izindi gahunda zindi zigenderaho zayigenderaho nazo tuzagenda nyuma tumaze kuzinonosora neza kuzibagezaho
twakire na manase turi kumwe manase
yego turi kumwe irindi ryawe n'indi urahagana he
ndi kigali mu rwanda irindi si ngombwa ko ndibabwira nta kibazo
none ndagira ngo mbaze uwo mugabo aherereye mu kihe gihugu ni muri canada ni muri canada
none se kuki wanjye ngira ikibazo kuki baba bavugira hanze kuki bataza mu gihugu ngo bavugire abaturage bari mu gihugu n'u rwanda ni iminsi imwe ibumve ari no mu gihugu
nicyo kibazo wari ufite cyonyine
nicyo kibazo rero mfite urakoze urabona bo bavugira hanze hari abaturage batumva radiyo imbaga hari abo batazi ibyo ari byo kuko bo bataza mu gihugu noneho ngo igihe ibitekerezo byabo babi- babigira hagati mu gihugu abantu babyumva asa naho yari yabikomejeho mu kanya ariko ubwo reka kubwire muri reka nongere make musubize manase manase urakoze kumva icyo kibazo kuza mu gihugu ni gahunda dufite ntabwo du- ni gahunda dufite ariko ntabwo ari iya none ubu ngubu turimo gutegura u- uburyo umuntu yaza mu gihugu nyine kubera ko nawe uri aho mu gihugu urabibona ngira ngo urazibona imanza ziriho n'ubu ngubu aho umuntu ushatse kugira icyo avuga ko abaturage barengana ibimubaho urabibona manase ntabwo wabyirengagiza ko umuntu apfa ntabwo nk'umuntu ukunda igihugu cyanjye kandi ukeneye kureba uburyo abaturage bacyo batera imbere bakava mu kaga barimo ntabwo nagira ntya ngo nze niruka ngo simbukire mu mu munwa w'ikirura ukireba ni ukugira ngo tuvuge tuti abari mu rwanda baraboshye noneho reka twebwe nk'ishyirahamwe rigamije kuba twareba uburyo abanyarwanda bibohora i- i- uwo munyururu barimo aho turi twisanzura mbese turebe uburyo n'ibikoresho dufite i- u- u- u- ububasha ibi bihugu turimo biduha turebe uburyo twishyira hamwe dushyira hamwe ingufu zacu noneho ba manase n'abandi bose bari aho mu gihugu badafite uburyo bigobotora ah, ah, ako karengane tubafasha kubwigobotora niyo mpamvu yonyine Eh, kubera yuko bimaze kugaragara ko eh, buri muntu wese uje aho ngaho ba- bamufata bakamufunga cyangwa bakanamwica hari n'uwica eh, cyangwa se bakabuza no kwi- no kwinjira mu gihugu ngira ngo ingero ni nyinshi eh, umuntu atakwirirwa asubiramo ubwo rero eh, nkaba ntekereza ko iyo ariyo gahunda iyo ni ga- niyo gahunda gukomeza kureba uburyo twebwe aho turi n'ububasha dufite eh, n'ibikoresho dufite dukomeza gutekereza no gukomeza gushyira imbere uburyo twabaha abari mu gihugu kugira ngo bashobore gutera imbere kandi babigobotore ingoma y'igitu- y'igitugu Murakoze.
Ye, twakire na ndayiragije uranyumva
urabumva n'amahoro murakomeye ni amahoro nawe se komera komera ndayiragije nta turashima naganda ndamutse n'uwo mutumire mwadutumiriye Mm, harakumva
nta mikibazo twari dufite si n'iki twe turumva imigambi basigwe ni myiza ariko ikibazo ni inzara mu- muri afurika abana muri afurika ikibazo dufite ni cya bantu nyine baneza baturongoye y'ukuntu bashaka ku- gutoteza abantu ba- ba- bavuga rumwe ariko tukaba turabona abandi banyepolitiki batavuga rumwe nabi ingorane basese n'izindi tugenda ngaha mu gihugu cyacu mu burundi aha muri ati bintu byahabaye harabaye ibintu byo gutoteza hagati y'akazina mu nzu abanyepolitiki bacavuga ati reka tujye hamwe tunge urunani senarede kandi abarundi benshi bararutwaye bivanye n'uko bavuga ati bazi- bazi kutukura mu ngorane abarundi benshi bari barimo ariko gusa ubu- n'ubu izo ngorane n'ubu turacyazirimo none abo nabo abo nabo ko bavuga ngo babwira abagerageze barabe akaryo ibintu bimeze mu rwanda none bo ntameze nabo babona nka senarede ngira bakora ibintu byabo b'abarundi ba- b'abanyarwanda bagume babandanya kwa kundi kwabo nyene iki nicyo kibazo nari nitama turabashimiye Mhm. uravuga ko ah, bashobora gukora ariko ntibagire icyo bageraho icyo bagera eh, nicyo mvuga eh, bashobora gukora ntihagire icyo bageraho bakaguma ari nk'aha babandi nyine bameze nk'uko nyine ari amajambo ari ikimogo ntihagire n'intambwe n'imwe batera nk'abandi barabonye intambwe n'abandi bavuze ngo ngo onya ngo onya ngo demiri deze demiri diseti demiri ariko twararindiriye yuko abarundi yuko tuva mu nzu- mu nzu yabo, mu ngorane turimo twarabuze nabo nabo bari gukoresha amajambo yuko na ba nya- banyarwanda ntihagire n'ikintu na kimwe bageraho bagaguma ari hahandi nyine bari mu kagakinisho nk'ako twe tubarimo mu burundi tuba Mhm.
murakoze ndayiragije muri make m- o- wowe uyibore busanga senarede kuba ntacyo yagezeho ari byaba byaratewe n'iki
byate nta nguvu bafite gendera de abademokrati baba- badufate abakongomani rero nyine niko ariko bara- barabarondera bavuga ati tugeza hanya bivanye n'inguvu bakoresheje Eh, muri make sindi ko ndifuza ati Mhm.
mwabo- mwaka karere ngo habe ibintu by'intambara nk'ibyabaye muri congo oya ariko urana aba- aba- abakongomani bo nyine ubu- ibyo bo- aba- abanyepolitiki b'abakongomani intambwe bageze bageze ku ntambwe y'uko bo nyine leta arironde- yironderera abayirwanya Mhm. Do- wowe urashaka ko ab- abangaba nabo ba amahoro iwacu babanza bagira ingufu kugira ngo babashe Bagira ingufu kugira icyo bahindura hamwe. ko urabona dufate nka mu burundi byinge mu rwanda dufate nka kagame yak- yakoresheje umuheto yakoze avuga ati "Fata ikibuga ari uko yafashije inkingi igihugu umuheto cyo turaba ngaha mu burundi naho nabo nyene bana beme- ibiganiro byaba- byabaye ari uko umuheto ukoze ariko nditeze intambara ya ariko mumenya bamenye yuko aba banyagabo ikintu bariko barabavuga ati twagize- twa- bakiretse ba- ngo barushe niko bavuga bose bari barushe urumva nabo niba- nibakore ngo nabo baruhe hanyuma ngira babemere bamurakoze urakoze ndayirageje Ah, bwana usaba uwera wamubwira iki Eh, ndabiragije rero urakoze cyane Eh, icyo namubwira ni kimwe n'icyo dukomeza kuvuga ntabwo dushobora kwicara ndayiragije ngo uvuge uti watanze example mu gihugu cyanyu politiki y'igihugu cyanyu nanjye ndayikurikira ariko ntabwo ushobora kwicara ngo uvuge uti eh, bariya nibo bagomba gukora ibi ubwo ntacyo ba- ntacyo bagezeho oya niyo mpamvu twebwe dushyira imbere kampanye gukangurira abanyarwanda bose ntabwo ari ukuvuga ngo ni twebwe gusa ni twe ariko noneho tugafata umwanya wo gukangurira abanyarwanda tukababwira ati murebe akarengane kari mu gihugu buri muntu wese ku giti ke agiye afite uburyo yakora reba ibyabaye par exemple ndabigarukaho muri burkina faso ibirimo kuba muri togo ibyabaye eh, mu bindi bihugu eh, bindi muri afurika aho abaturage bahagurutse bagahaguruka ari abaturage bakajya mu muhanda bati ibi bintu turabyanze urumva ba- ntabwo bategereje ko hari umuryango umwe uza kuvuga ngo ngo ngo oya ngo ibi ngibi ngo ngo ngo twe turabikora tubi turabazanira ibi oya tugeze mu gihe aho buri munyarwanda aho ari yumva ko ibibera mu gihugu bimureba uti kubera iki kubera yuko niba uri mu gihugu aho eh, umukuru w'igihugu bwe yiyitirira yiyitiranya n'igihugu ibintu biba bikomeye kubera ko igihugu ni cy'abanyarwanda bose ntabwo ari icy'umuntu umwe cyangwa umuryango umwe niba uba mu gihugu aho udashobora kugira umushinga runaka wakora ngo ube wawukora wisanzure utere imbere udafatanije eh, n'abategetsi cyangwa n- n'ishyaka riri ku butegetsi ngo rikore icyo utera imbere cyangwa se runatera imbere ibyaguteje imbere n'ibyo wakoze babifashe babisenye babishyire hasi ibintu ntabwo biba byoroshye ni ukuvuga ko buri muturage uwo ari we wese agomba gutekereza ko ibyo byageze kuri kanaka ariko nawe bishobora kumugeraho Mhm, none se ubwo ntibyaba byitwa ko ari ukugumura abaturage oya ntabwo ari ukugumura abaturage ntabwo ari ukugumura abaturage ni ukubwira abaturage ko uko byagenda turebe example natanga ni nk'abazunguzayi mu mujyi kigali ubu ngubu Mm.
iyo niyo example igaragara Mm.
uburyo birirwa bajujubya mu mujyi ugafata umuntu wamwimye akazi wamubujije guhinga wamubujije wamwirukanye mu nzu ye ufa- umufatira ufatira ibye ufata ubutaka bw'umuha ubusa noneho ati ngiye gucuruza akantu ngiye gucuruza inyanya zishobora gutunga umwana wanjye yazigeza ku muhanda ukamukubita inkoni ukamubuza uburyo ukamujujubya kwanga akajagari Eh, urumva oya ntabwo ntabwo ari akajagari kubera yuko urebye mu bihugu byose na hano tuba muri canada Mhm.
na hano tuba muri canada hari abantu bacuruza ku muhanda none se ko leta itabirukana ngo ibakubite urumva baha uburyo ubareke bacuruze baha uburyo ubareke niba udashaka ko babikora ibyo bintu Mm.
ubu noneho ushyireho ingamba zituma batera imbere ntubabujujubye ngo babuze gucuruza izo nyanya ngo babuze guhinga ibiryo bishobora gutunga abana babo urumva ngo babuze eh, a- a- am- amaramuko aba- barahembwa ubusa nurangiza ubabwire ngo ugomba gusora ibi nurangiza uti dore mitiwere ni gutya kandi nta mafaranga bafite yo kubikora Mhm.
ibyo ni byo tuvuga abanyarwanda bakumva ko ubu ngubu uko ibintu bimeze babireba ariko nti- ntibihebe ngo bavuge bati yewe nta kundi nabigenza Mm. ndabona turimo tugenda tugera ku musozo muri make nagira ngo umpe umwanya u- u- undi wari utegereje ku murongo wa telefone muri makeya nawe atanga igitekerezo cye cyangwa se ikibazo Ah, emmanuel uranyumva
ndakumva neza jene Ye, ugerageze guhina amagambo baza akabazo kawe nko mu masegonda make cyane kugira ngo tubone uko agusubiza
okereka mbaza gatoya nagira ngo nsuze umutumirwa ariko a- aduhe umurongo twamubona whatsapp kuki atarimo kutubwira ngo tubone byoroshye
Ye, ni- ngo aguhe umurongo wa watsapu wamubonaho
Eh, cyangwa se umuhe iyo zacu atwandikire basi niba adashaka kuzuba Tuzi- tuzi- tuzimuhe
muduhe izacu mu- muhe izacu atwandikire niba adashaka kuzivuga kuri radiyo eh okay ye sawa urakoze nagira ngo ubwo noneho muhe ijambo rya nyuma tunasoza rwose ah, gu- agusubize muri make hanyuma ubwo tubisezeraneho Mm, ntabwo ariko ikibazo ikibazo ni icya watsapu gusa yambazaga Eh, yibazaga niba kugira ngo babone ku buryo bworoshye niba mushobora kuba uku- ngo kuki mutabaha iyo ya watsapu iyo watsapu watsapu nk'uko namubwiye ubu ngubu dufite watsapu imwe dukoresha urumva ubu abantu kubera ko buri gihe uri an kontakiti uri muri muvuma nk'izi ngizi ugomba kugira uburyo ibintu bikora kandi ubikora mu- ukabikora muri orudire ni ukuvuga ko atwandikiye kuri info ati amahoro iwacu point org eh, twahita tumugezaho uburyo iyo watsapu yacu yajya ayikoresha kuko ugomba kureba eh, uburyo ureba abantu na furo ya Mhm.
inforomasiyo iza noneho Mhm.
ukagenda uvugana n'abantu ukurikije icyifuzo cyabo ubwo ndumva umuntu ashobora no kubaha ni watsapu ye kugira ngo ah, kominikasiyo yorohe hagati yanyu ndabashimiye cyane bwana usaba uwera fredi nkashimira abari baduteze amatwi namwe mwese mwaduhaye inkunga y'ibitekerezo n'ibibazo mwese mwese mugire ibihe byiza mwumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika mwari kumwe na eugenia mukankusi